muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda aho muri hose kandi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro ku masaha yo mu burundi no mu rwanda dore ingingo z'ingenzi z'amakuru abashinjacyaha b'u rwanda bateraniye mu nama yabo isanzwe i kigali ikibazo cyo gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni ikibazo twumvaga cyagombye kuba cyaracitse ntabwo byumvikana uyu munsi ko haba hakiri umushinjacyaha gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba yica amategeko kandi ariwe wa mbere ugomba kuyubahiriza uyu ni jean bosco mutangana umushinjacyaha mukuru w'u rwanda mu nama rero y'abashinjacyaha b'igihugu i kigali kandi hateraniye inama mpuzamahanga ku bibazo byo kuboneza urubyaro turavuga no ku ndwara ya gisukari mu burundi mu rwanda uyu munsi rero abashinjacyaha bose bari mu nama yabo ya rusange bateraniye i kigali umukuru muri bo jean bosco mutangana yababuriye ko uzongera gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari we uzabihanirwa inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu asumuta kaboyi inteko rusange y'abashinjacyaha yateraniye i kigali yanenze imikorere ya bamwe mu bashinjacyaha bakora nabi akazi kabo mu ntenge zagarutsweho havuzwe abashinjacyaha bashyingura dosiye badakoze amaperereza y'inyongera hari abagaragaye ko batabaza abatangabuhamya kandi byari bikenewe umushinjacyaha mukuru jean bosco mutangana yihanangirije cyane abashinjacyaha bafunga abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko umushinjacyaha mukuru avuga ko uzongera kubifatirwamo azahanwa bikomeye imibare yagaragajwe n'uru rwego yerekana ko abarenga ijana na mirongo itandatu bafunzwe muri uyu mwaka mu buryo bunyuranije n'amategeko umushinjacyaha mukuru akavuga ko uzongera kubifatirwamo azahanwa mu buryo bukomeye ikibazo cyo gufunga abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ikibazo twumvaga cyagombye kuba cyaracitse ntabwo byumvikana uyu munsi ko haba hakiri umushinjacyaha gufunga umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba yica amategeko kandi ariwe wa mbere ugomba kuyubahiriza icya mbere gufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigomba gucika burundu ariko nanone nkabibutsa ko tugomba gufunga ugomba gufungwa amategeko avuga yuko detention ari exception ko principe ari liberty ibyo mwese murabizi biri mu mategeko ntabwo umuntu ubageze imbere n'udafite impamvu zikomeye zituma afungwa ko mugomba kumufunga mugomba gufunga mbere na mbere hakurikijwe amategeko icya kabiri hakagomba gukurikirana umuntu afunzwe ari uko nyine agomba gufunga minisitiri w'ubutabera ari nawe ukuriye uru rwego yasabye abashinjacyaha kwirinda amakosa yo mu kazi kuko ubu ababakurikirana babaye benshi minisitiri johnson busingi icyo kintu rero umushinjacyaha mukuru yababwiye kiraremereye kandi uko igihugu cyacu kigenda kigira imbere ni nako kigenda kiremera cyane uko mu myaka icumi ishize cumi n'itanu ishize wagifataga uyu munsi ntabwo ari kugifata uyu munsi hari ikoranabuhanga ryinshi hari itumanaho ryinshi hari ibibazo byinshi abantu basigaye batubaza ikibazo ubundi bakubazaga uri mu rukiko ukavuga ngo ngewe ndi umuburanyi ntacyo mvuga ariko ubu ngubu urwego rwa accountability rwarazamutse rwaranahindutse cyane ubu icyo bita urukiko rwa public opinion rusigaye ari urukiko nk'izindi umushinjacyaha mukuru yanavuze ku nyandiko zita muri yombi abantu bivuga ko bahungiye mu mahanga basize bakoze ibyaha mu rwanda nubwo yirinze kubavuga amazina mu binyamakuru bya hano mu rwanda mu minsi ishize byari byasohoye inyandiko zivuga ko ubushinjacyaha bw'u rwanda buri muri gahunda yo kohereza muri afurika y'epfo impapuro zisaba itabwa muri yombi ry'akayumba nyamwasa uyu yahoze ari umusirikare mukuru mu rwanda akoherezwa mu gihugu kugira ngo akurikiranweho ibijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa rnc yashinze nakibajije jean bosco mutangana umushinjacyaha mukuru w'u rwanda avuga ko urwego akuriye rwatangiye imyiteguro yo gusaba igihugu gicumbikiye kayumba nyamwasa ndetse n'abandi atavuze amazina kureba uko bagarurwa mu gihugu abo ngabo mbajije ni abantu bamwe bakatiwe n'inkiko zo mu rwanda mu manza zabaye public ntabwo ari ibanga rero turabakurikirana ndetse usibye n'abo bonyine n'abandi bose bahungabanya umudendezo w'igihugu twiyemeje kubakurikirana kandi tukabashyiriza inkiko ni inshingano y'ubushinjacyaha ya mbere na mbere iri mu itegeko nshinga y'uko ubushinjacyaha bukuru bufite inshingano zo gukurikirana abo bantu so nakubwira yuko rero tubakurikirana turiho dukorana n'ibihugu baherereyemo turiho dukorana mu buryo bwa diplomasi kugira ngo bazashobore gushyirizwa inkiko aho baba bari kuko umuntu uhungabanyije umudendezo w'igihugu nta kintu na kimwe aba yifuriza abanyarwanda inshingano rero duhabwa n'itegeko nshinga ni ukugira ngo abo bantu natwe tubakurikirane nta yandi mazina umushinjacyaha mukuru yatangaje gusa yijeje ko iki gikorwa nikirangira abanyarwanda bazamenyeshwa ibizaba byavuyemo ko ariko ubu nta byinshi yabivugaho kuko iperereza rigikorwa mu ibanga asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
naho muri aka kanya murakurikira ijwi ry'amerika ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro intumwa z'ibihugu birenga ijana ziteraniye i kigali mu nama mpuzamahanga y'iminsi ine yiga ku bibazo byo kuboneza urubyaro inama yafunguwe na minisitiri w'intebe w'u rwanda edouard ngirente umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru yakurikiye umuhango iterambere rirama ku gihugu n'umuryango muri rusange rifatiye ku bana bavuka nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji wa mbere w'u rwanda edouard ngirente mu kugurura iyo nama ati ibyigwa bitari bike byakozwe byerekana ko umugambi wo kugabanya imbyaro ufitiye ingaruka nziza ubutunzi bw'igihugu n'ubw'umuryango ati ni inzira nziza kandi yo gutuma abantu babaho neza abagore ntibagwaragurike abana ntibafatwe n'indwara nyinshi nko kugwingira ndetse n'ubuzima bw'umuryango muri rusange bukamera neza ati kugabanya imbyaro si iby'umugore gusa ahubwo biraba iterambere ry'igihugu kandi biraba buri wese uko niko n'abagore n'abagabo bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro babibona ndubatse mfite urugo urabukoresha buno buryo ngenda bukoresha cyane mfite abana babiri ariko nteganya kurekera abo ngabo kuko aribo bari mu bushobozi bwanjye icyo nabwira abagabo bagenzi banjye muri rusange ni uko uburyo bwiza bushobora gutuma umuryango wawe ushobora gutera imbere ukagera ku cyo wifuza kugeraho ba bana bakabona amashuri bakabona ibyo bakeneye byose yego ndabukoresha nk'urugero mfite umwana ufite imyaka ibiri n'amezi atanu ubu ngubu sindateganya kumukurikiza nk'uko utegura umushinga wo kubaka inzu ukabanza ukikusanya ugashyira ubushobozi hamwe no kubyara ni uko ugomba kubanza kwitegura ukavuga ngo umwana ngiye kubyara nzamwambika iki azarya iki azigate ibyo byose ukabishyira muri gahunda zawe ukabona kubyara wamara kubona witeguye koko ugatwita kugeza ubu ntabwo abagabo barabyitabira cyane ku buryo ku rugero rushimishije n'abarundikazi baba mu gisagara cya kigali basigaye barijukiye ubwo buryo ubona ko benshi muri bo ari n'impunzi yego cyane ndabukoresha nkoresha agapira ko mu kuboko akamaro ka mbere ni ku magara y'umwana uba uri kuronsa kuko n'umukurikiza utabishaka wumva umwana uramwosa akonka igihe ushakiye ntubyari ntahekana ibyo ntahekana hari umwe ubangamira ntakure afite amagara meza mu buzima bw'impunzi bw'ubuhungiro ntitubibaza ngo tubyare benshi tubyara bake
yamara hari n'abagifise amakenga ko ubwo buryo bwo kugabanya imbyaro byaba ibinini akanyuzi gashigwa mu gihimba cirondoka c'umukenyezi canke agashigwa mu kuboko bishobora gutera indwara harimwo n'indwara y'igisukari diyabete aho abaganga barahumuriza ko ubwo buryo atangwara nka diyabete butera muganga amusu charles boni akora mu mugambi wigisha ivyo mu gihugu ca mari Il est important que on n'impose pas une méthode à une femme ati si ngombwa kuba bagutegeka umugore uburyo bwo gukoresha mu kugabanya imbyaro ahubwo harakwiye ko umugore ahabwa insiguro zikwiye ku buryo bwose bushoboka akaba ari we yitorera uburyo ashaka gutyo muganga akabimufashamwo ni ukuri nta buryo na bumwe butera diyabete ahubwo usanga aba afise ibimenyetso byayo ariko atarabimenya ntihagire umukenyezi asubira gutinya kuko ibivugwa byinshi ari bihuha bifatiye ku kutamenya amakuru akwiye naho yoba afise indwara nka hypertension canke diyabete yegera umuganga kuko naho ntihari uburyo bwabagenewe aba basore n'inkumi ako kamo bavuga ko bakumva atakizobabuza gufata ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro nibamara gushinga ingo zabo babona ko abagabo bakwiye kubigiramo uruhara kugira ngo imyumvire ihinduke bigabanya abana babyara bakiri bato Ah, kubyara abana b'indahekana kubyara abana utabyiteguye igihe kitageze nk'ubu ngubu nkanjye uku ngana ndi mutoya ntabwo nshaka kubyara ubu nona n'ubundi nanjye sinakufuza kubyara abana benshi Na- na bane sinabashobora nka batatu baba bahagije ubundi u rwanda uko- iyo turebye abaturage barurimo tukareba ingano yarwo twe turabizi ko ari ruke nta resuruse rufite na natirere amabuye n'ibindi byose turakenera sitrategi yo kugira ngo abantu tube bake nge iyo nzayikoresha kuko ifite akamaro cyane cyane cyane cyane iyi nama y'iminsi ine yatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere yitabwe n'abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu baturuka mu bihugu birenga ijana byo ku isi intego ni uko kuva ubu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hoba hamaze kwiyongera ko abantu n'imiburiburi imiliyoni ijana na mirongo ibiri bafata uburyo bwo gutandukanya imvyaro Pierre clave niyo nkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika tujye mu burundi ejo ku wa gatatu nabo nk'isi yose bazazirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara y'igisukari diyabete leta y'u burundi itangaza ko iyi ndwara ari iya gatatu mu za mbere zifata abaturage b'u burundi mugenzi wacu evariste nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye tuje kwipimisha indwara y'umutima n'igisukari batwakiriye aho ni muri zone ya buyenzi mu bibanza bibiri ahitwa kuri foreyami no ku ibarabara rya cumi na kane hipimishirije ababa muri iyo zone kugira bamenye nimba bagendana indwara y'igisukari umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida jean baptiste nzokirankuze yabwiye ijwi rya amerika igituma ico gikorwa cabereye muri zone yo mu burengero bw'igisagara ca bujumbura buyenzi twayitoye twategerezwa gukorera mu mazone menshi ariko buyenzi ni imwe mu mazone tuvuga yo mu gisagara cya bujumbura afise uburyo bubayabaye ariko bivanye n'uburyo dufise twabonye twokorera muri zone imwe ariko tukaba tuzi ko ngaha muri zone buyenzi abenegihugu baho urasanga bakora utuzi bakorera ngaho nyene kw'ibarabara hariho benshi usanga badandaza utuntu kw'ibarabara ugasanga ntibafata umwanya wo kugira nka siporo dufata kaca tubona rero ko harimo ho twohera kugira ngo dupime kuko kiretse gupima birajana n'inyigisho zo kubabwira ukuntu bokwigenza kugira ngo bikingire indwara y'igisukari na cane cane mu kugira siporo kugira imyimenyerezo eh, bagakora siporo abo ijwi rya amerika ryasanze baje kwipimisha bashima ico gikorwa catunganijwe bavuga ko bizobafasha kumenya uko amagara yabo yifashe naje kwipimisha igisukari na hypertension mbo hari aho mpora numva umutima usimba bitagenda neza nkaba niyumvira ko noba ngwaye nka hypertension canke igisukari mu kimwe mbo batwakiriye baduhaye inimero turarindiriye nanje kwipimisha ndabe urugero rw'u- rw'isukari aho rugeze niyo numva ko umengo ko nguma numva ibizunguzungu niyumvira ko biba ari diyabete numye mu kanwa nkaca mbona umengo ni ibimenyetso bya diyabete nagira ndabe ko ari byo Nab- numvise kominike ku iradiyo e- ejo hanyuma nca nifuza kuza ku- kwipimisha nanje kugira ndabe aho uko ubuzima bwifashe kumbuka ari murinde w'amaraso hari igihe numva mu mutima umenga ntibimeze neza abo banyagihugu bagasaba ko ico gikorwa coza kiraba kenshi mu ntumbero yo kugabanya impfu zama zashitse biturutse kuri iyo ndwara bita rwicaruhoze diyabete mu gifaransa uno mukenyezi agasaba n'abandi kwijukira kwipimisha ahantu urundi ngo ndabaha abari vema baze n'ingoga ngaha si si ku mahera ni ku buntu vema turabasavye bose bose baze ba- wipimishe nta kibazo kandi nta kamaro ko kuguma imuhira ugumye imuhira urashobora kuba urwaye diyabete hanyuma uri muhira ukavuga ngo bakuroze bagize gute kandi ufite diyabete umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko ubwo bushikiranganji atako butagira kugira buhimirize abanyagihugu kwisuzumisha iyo ndwara y'igisukari jean batiste nzokirankuze yabwiye ijwi rya amerika abo bifashanya muri ico gikorwa dusanzwe dukorana n'ubundi bushikiranganji ariko ubupimwe tugasanga arafise iyo ndwara hariho abaganga baca bamurangira ahagenda ku muganga kugira ngo amufashe baca babandanya bamukurikirana ibijanye no kuyikingiranaho abajejwe intwaro yo hagati mu gihugu dusanzwe dukorana neza haba mu gutanga inyigisho kugira ngo bikingire indwara y'igisukari eka si yo gusa mbere no mu kwikingira izindi ndwara zose zishobora kwibonekeza mu benegihugu iruhande yo gusuzumwa ku buntu indwara y'igisukari abanyabuyenzi banasuzumwe ivuduka ry'umurindi w'amaraso hypertension mu gifaransa umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yararongoye ico gikorwa muri zone ya buyenzi avuga ko kwipimisha bibera ahari ibitaro hose ku butaka bwose bw'uburundi ariko yamenyesheje ko atabiharuro vy'abagendana diyabete vyo gushika muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani biregeranywa biribonekeza ko indwara ya diyabete indwara y'igisukari mu gihugu iriho ntikiri agaseseshwa rumuri kuko ubwa mbere bibaza ngo ni indwara ya bamwe bita ngo bateye imbere cyane ariko ubu no mu gihugu hagati hariya biraboneka ko iriyo ibitigiri hoba hasigaye kuraba neza ubu kuri uyu mwanya tugeze ibitigiri tugeze ko icyo ni igitigiri umuntu ashobora kubaha mu nyuma yabanje kuraba uno munsi kugera uno munsi igitigiri dufise ingene kimeze ikizwi gusa ni uko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwari bwamenyesheje ko muri bibiri na cumi ku butaka bwose bw'uburundi abagendana iyo ndwara wica ruhoze bipimishije bagera ku bihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu kuri uwa gatatu igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa cumi na rimwe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igisukari ni indwara igira gatatu mu burundi ituma abantu baja ku musego mu bitaro nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iwanyu mu ntara rero ni buri munsi ku ijwi ry'amerika abarundi batavuga rumwe na leta y'igihugu cyabo baba mu mahanga bararega umuhuza mukuru perezida wa uganda yoweri museveni ndetse na bagenzi be bandi b'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba ko ari bo batumye ibiganiro hagati y'abarundi bitagira icyo bigeraho bikubiye mu itangazo basohoye ejo bundi hashize ku cyumweru nibyo mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriyeho mu kanya gashize mu kiganiro muri isanga na jean minani umukuru w'urunani senareda rutavuga rumwe na leta y'uburundi emmanuel bamenyekane akurikiranira hafi politiki y'uburundi na leonard nyangoma umukuru w'umugambwe cndd akaba kandi yarahoze ari n'umukuru wa senareda dr jean minani niwe utangira avuga ku ruhare rw'umuhuza n'akarere ku bwacu bwa mbere na mbere ababyononye ni leta y'u Burundi y'ubujumbura n'abayitwara n'abayishyigikiye kuko ari ntari nabyo batigeze bashaka kujya muri ibyo biganiro uwa kabiri turavuga yuko akarere ariko kari kajejwe guhuza abashamiranye ataco kakoze kugira ngo dushobore guhura twese twicare hamwe nk'uko twabonye igihe twarimo turaganirira amasezerano twasinyiye arusha urabona ko bari bashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo bahuze abashamiranye ariko ubu nta nguvu na ntoya babigizemo dr minani ndashaka tuvuge cyane cyane kuri ibyo bigo bishasha byagirizwa umuhuza perezida w'igihugu cya uganda reka ibyo nimwo ndaza ko rwa gatatu twarabonye yuko umuhuza ariwe ariwe museveni ariwe yari ushobora no gufasha uwafasha uwamufasha benjamin mukapa nta nguvu yabishizemo na gatoya nawe nyene nabyo nyene kuko mukapa yakoze nk'umengo ntagira umufasha nta bakuru b'ibihugu bahari bamufasha b'ako karere byose byatumye ibiganiro bidindira ataho bija ataho bishika ego minamwe leonard nyangoma uko niko mubibona umuhuza yori museveni niwe mwota ko amakosa canke amakosa ari ku barundi hagati yanyu abanyapolitike mwebwe nyene
reka frederic mbandi nk'usohoye gatonya eh abatavuga rumwe na leta batashima ingene ibiganiro byashoboye kugenda ndetse nk'ibyakunze nk'ibyigeze biba abatavuga rumwe rero na leta ntibari hanze gusa n'abari mu gihugu bavuga bavuga cyo kimwe tuvuga rumwe ariko kuko mubizi ndabizi dr minani yaciye mu biganiro byarusha kuko yaje kubivuga yakobo nawe nyene yarabiciyemo cane rwose igihe nyagihe nyene yari muri fnr ryari irongowe na gwasa ico tuvuga rero nuko kugira ibiganiro bishoboke nuko haba ku mpande zibiri ziganira abatavuga n'umwe na leta na leta haba hari ubushake ku mpande zose icabuze ca mbere ni uko hari ubushake buke kuri leta burya leta ko ivuga ko ari ifite inguvu niyo igira intambwe ya mbere ikabona yuko hari ingorane kandi ntawuhakana ko mu gihugu hari ingorane nyinshi ikimenyamenye ibimenyetso n'impunzi zirenga ibihumbi amajana atanu n'abantu bapfunzwe fungiwe vya politike naho babihesha ngo bafungiwe ibindi n'ibindi nkaje umbona ndi hanze canke dr minani ari hanze aba indongozi nyinshi z'imigambi itavuga rumwe na leta ziri hanze ibyo ibyo rero leta yateza kwibaza ikibazo yonyine iti ngo tuganire ibyo hari kuba byiza ndetse iyo tuganira hagati yacu ata n'undi abanje kubijamwo aho niho byari kugira akamaro nufatira nk'akarero k'ujya mushikiranganje wa mbere wo muri etiyopiya we nyene yarekanye ko ari umuntu koko akunda igihugu ari anome deta umuntu wa leta koko aca arafata ingingo ngyo twumvikane na eritre barabikora twagiye tumva vyaheze ariko n'ubu Eh, nyangoma ivyo biganiro hagati y'abarundi yavuze yuko leta ariyo yanse abo bahuza nta nta mwete babishizemwo nico gituma bamwe basaba bati base vyungururize hejuru ari ico cimviro ushikirije mushikana nyangoma kirashoboka ubu uye abanyapolitike mwebwe murashaka kuja hamwe mwebwe mwenyene atabahuza bahari mukagira ico mushitseko byoshoboka mugabo ndakubwiye kuko nabivuze hamwe leta yogira iti bo ego twashwanye n'abariya n'aba abatavuga rumwe ariko imbere hejuru ya twese hariho igihugu cacu iki gihugu cacu rero reka ibi byose tubihagarike bakatanga n'ibimenyetso bakarekura abanyororo bakarekura impunzi zigatahuka ku bwinshi n'ibintu byinshi byokorwa bagafuta bagahagarika ngo izo ayo mantuze bandikiye abatavuga rumwe na leta bavuga ngo ngo ntibabafate bakabihagarika iyo mitahe bakayihagarika n'ibindi bitari bike bukora hanyuma bagaca bagira bati enda tuganire ariko uravye aho ibintu bigeze umengo biragoye cane ariko ntawohebura ntawe utanga imana guhebura birashoboka n'ubuko bokwikubita agashi tugatunganya ibiganiro bikenewe tukumvikana no ku muhuza bikenewe umuhuza twiyumvamwe twese nivyo vyiza na kare abo bahuza baduha kenshi buhura nabo ari abo baduhaye nyine ku ngufu hanyuma ariko tushoboye kwiyumvikanira ku muhuza b'igihe bikenewe tukamwitorera akaja hagati tukagira ibiganiro tukazongera dushikiriza amakungu ikintu twubatse kuko ntiborindira kuko bakunda kuvuga ngo ngo none ngo tuje mu biganiro hari yuko baratugwanya twe ntitwashaka gukoresha ingufu ntibarindire yuko abantu kwihebura muri bamwe bamwe bashobora gufata ibigwanisho bakagwana ariko ibyo sivyo twashaka egome reka reka duhe n'ijambo jacques bigirimana nawe nyene atubwire ukuntu umugambwe wiwe eka nabo bavuga rumwe bakiriye eka ibirego bishasha bivuga ko umuhuza perezida wa uganda yoweri museveni ariwe afise amakosa kuri ivyo biganiro bitagenze neza ivuga ko ijambo mushikana jacques bigirimana murakoze bwa mbere na rero mbaje gusubira kuramutsa abo bene wacu turiko turaganira bataba hano icyo baba baramenya coco ni uko nk'umugambo fnl ndetse no mu yindi migambwe turi kumwe ntitunezerewe ntitunezerewe kubona abo bantu tuzi icyo bamaze mu gihugu tuzi n'icyo bamaze bari hanze y'igihugu badashobora gutaha ibyo ntibitunezereje yego mbere amajambo duterana ya politike n'ibindi ariko tugiye imbere rwose tukabaza imitima yacu turumva yuko twifuza yuko tuba hamwe nk'uko twari hamwe imbere y'ibyo bintu byo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu tukavuganira ngaha mu gihugu kuko bose ndazi ko bakunda uburundi kandi ndazi neza yuko bafite icyo bigeze kwerekana mu bijyanye no kwereka abarundi n'amakungu ko bakunda uburundi rero nashaka ko kajya agatima kabaranze igihe uburundi bwari buherutse kwitorera inzego za demokarasi ndazi neza yuko hari ibintu byinshi abo bashingantahe babiri barengeje ko bararenza ko ibyo ari babaje barabirenga ko barashyira ineza y'igihugu n'abanyagihugu imbere ibintu biragenda neza ariko rero iyo bariko baravuga uyu munsi ndibwira urya mutima bari bafite kiriya gihe iyo waroye mugabo nibaza nti ntibirare rero nagira nti uyu munsi cyokorwa nibareke kuta umwikomo ku banyamahanga ikibazo c'abarundi kiri kuri museveni na gato ikiri kuri mukapi na gato ikibazo c'uburundi kiri muri twebwe nyene abarundi kandi kiri muri twebwe nyene abanyepolitiki rero ubwa mbere na mbere hoho niduhinduke imitima mibi ari imitima mibi irimwo ibintu vyogomba kwihorahorana canke kuzimanganyana tubanze tubireke turabe ikintu twokora muri rusange tworengera ibitubabaje hanyuma ega turashobora no guhurira n'ahandi atari n'iyarusha kandi tugahurira n'ahandi tutari imbere y'umuntu n'umwe w'umunyamahanga icyo ni icyumviro n'umushantahe nyangoma yashigikiye reka twibutse abariko baratwumviza ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na etienne etienne mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe muri hehe twebwe duherereye mu burundi izina ry'ikirundi ntacyo ntibikwiye ko umuntu yakwidondora cyane kuko ijambo rero duga ku ijambo unyarutse ikibazo cy'iyumviro jeki nagomba kubaza yego ni uko hano bagerageje kuvuga yuko akarere ka afurika ariko katabizemo intege yoweri museveni atabizemo intege nagomba kubaza none nk'ibintu uwo yagerageje kuvuga ati niwe batabizemo intege none abarinde ko twumva ibyageragejwe kuba byose by'ibiganiro mukapa nta kintu avuga ngo tuvuge duti yatangaje ikintu none ibi byo barahita bagashaka bimenya gusa reka tubaze icyo kibazo mubajije reka dutangure kuri dr jean minani duga ku ijambo ikibazo ca etienne ubwa mbere na mbere n'umufasha wiwe mukapa yarabivuze ati karera abakuru b'igihugu b'akarere ntibamfashije bikwiye n'umuhuza nafasha nawe nyine ntiyamfashije bikwiye none umva wumva bigoye kumenya ubwa gatatu biraboneka neza ko atanguvu na nkeyi bashyizemo ko bashyiramo inguvu nka zijya bashyizemo igihe turimo turaganira rusha ubwa mbere na mbere aba bakuru b'igihugu b'ako karere ni ukuri twese twari gusanga twicaye hamwe turimo turaganira ka tubaze n'abandi bashinga ntahe ikintu babona cokurikira nk'uko etienne abibajije ikintu cokurikira ni ikihe mushinga ntahe leonard nyangoma mu kanya gato amasegonda mirongo itatu ico twobivuga ko dr minani asa n'uburyo kuvyishura ni uko nari nanabivuze yuko leta yofata ingingo yonyene tijewe ubu ndarengeye byose nshize imbere ineza y'abanyagihugu ikaza mu biganiro bikenewe ko twumvikana ku muhuza nk'uko nabivuze tukamurondera tukamuzana tukadushyira hagati yacu umugabo hakaba hariho ubushake icyo nicyo kibuze ikibazo mushikana nyangoma c'abahuza carabaye ingorabahizi ku barundi abahuza bamaze eka canke abaserukira ayo mashirahamwe ni gake abatavuga rumwe na leta babumvikana ko na leta y'u Burundi reka tubonereho akanya ko kubaza Jacques Bigirimana niba umuhuza yoboneka yo kumvikanwa ko n'imirwi yose mu Burundi itavuga rumwe murakoze mbega umuhuza asumba abarundi bonyine ubwabo ninde jewe ryo bundi mu kiganiro nagize nagiriye ku mpanda muri province bubanza navuze yuko aho bigereye abarundi bonyene barashobora kwicara je ico nokubwira nuko abo bashingantahe babiri ubona ngaho ni inararibonye mu bintu hamwe n'ibi ibibazo bamaze gucamo nk'ibisa n'ibi ni byinshi kandi ingene babitoreye umuti ntivyabereye kenshi imbere y'umuhuza hariho n'ibindi birebire inani arabizi cane bitiriwe biraca imbere y'umuhuza jewe ico novuga gusa aho bigereye bajya abo ko tugira imana bakaba bakiriho akaba ari inararibonye na leta nibarondere ahantu nk'abarundi bonyine barabe aho buhurira bavugane nk'abarundi bavugane nk'abarundi kandi bashaka inyishu y'umunyagihugu w'umurundi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugenzi wacu frederic nkundikije rero yaganiraga n'abanyapolitiki b'abarundi jacques bigirimana dr jean minani na leonard nyangoma iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwa radiyo yacu voa akadomo com maze rero mugire umugoroba mwiza ndabashimiye cyane murakarama